mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaganira ku bufatanye hagati ya fondasiyo fred harrows na minisiteri y'ubuzima mu rwanda ni ku bireba indwara z'amaso cyane cyane izishobora gutera ubuhumyi muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi muri isanga kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mu kiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu ikaze mwese rero uyu munsi turaganira ku bufatanye bwa fondasiyo fred harrows na minisiteri y'ubuzima mu rwanda ku bireba indwara z'amaso cyane cyane izishobora gutera ubuhumyi iyi fondasiyo ifite icyicaro cyayo ku kacyiru mu mujyi wa kigali muze kuduha telefone zanyu tubahe ijambo mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze nomero yacu muduhamagaraho hanyuma tukabahamagara mubanza akamenyetso ko guteranya hanyuma kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe uyu munsi twabatumiriye madame eliane ndererimana ushinzwe porogaramu aho muri fondasiyo fred harrows yita ku buzima bw'amaso cyane cyane ubutera uburwayi butera ubuhumyi noneho twakire umutumirwa wacu madame eliane nderimana muri aho murakomeye
neza murakomeye madame jeni turi aho natwe ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane kudutumira radiyo ijwi rya amerika murakoze rwose kwemera ubutumire ye amaso ni ikintu kimwe mu bice by'umubiri bifasha umuntu muri byinshi nyamara ubuzima bwayo ntibukunze kwitabwaho cyane cyane na ba nyirayo akenshi ndetse n'iyo banarwaye hari abo babaterera iyo ntibivuze ndetse bikazanabaviramo guhuma burundu iyi fondasiyo rero fred harrows yiyemeje gufasha gukemura iki kibazo nk'uko nari maze kubibwira abatwumva nifuzaga ko madame nderimana mu gutangira mwatubwira navuze ko tuganira ku bufatanye bwa fondasiyo fred harrows na minisiteri y'ubuzima mu rwanda mu kwita ku buzima bw'amaso ariko nagira ngo mu gutangira mubwire abatwumva muri make fondasiyo fred harrows icyo ari cyo
murakoze cyane jeniyo the fred holoze foundation ni umuryango utegamiye kuri leta ufite icyicaro muri australia watangiye mu rwanda muri bibiri na gatandatu urumva ni hafi imyaka icumi umaze mu rwanda ariko icyo witaho cyane ni izi ndwara zitera ubuhumyi zifata amaso bikaba bigendeye ku gitekerezo cyangwa se ku ku bitekerezo byagutse bya porofesa fred akaba kubwe yumva ko ijisho ry'umuntu ritagombye kubaho ritabona mu gihe ari ngombwa kuko hari abantu usanga bafashwe n'ibibazo by'ubuhumyi byo kutabona bakabiherana kandi nyamara hari ibisubizo akaboko k'umuganga byoroshye ko kamukoraho umuntu ikibazo yari asanzwe afite cyo kutabona kikaba kirangiriye agisezereye ubwo ngubwo ubwo rero akaba ari muri urwo rwego n'iyi porogaramu yaje mu rwanda ikaba nayo ifite icyo cyerekezo
ye nk'uko rero mwa- ah, mu- mumaze kubivuga ah, fondasiyo fred Hallows ifatanya na minisiteri y'ubuzima mu buhe buryo mwatubwira muri makeya kugira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika bamenye uburyo ah, iyo iyo fondasiyo ikorana na minisiteri y'ubuzima mu kwita ku buzima bw'amaso ku bantu bayigana
Um, iyi fondasiyo yita ku buzima bw'amaso ifatanyije na minisiteri y'ubuzima uh, mu bice bitandukanye eh, ndetse n'ubu- na minisiteri y'uburezi kuko um, twita ku bijyanye no kongera ubushobozi abakozi bita ku buzima bw'amaso kuvuga abaganga b'amaso tukongera ubush- ubushobozi mu bikoresho by'indashyikirwa bikenewe bigezweho muri iki gihe cya none mu kuvura amaso tukabishyikiriza ababishoboye kubikoresha ari abo baganga bahuguriwe kuvura em, amaso ari am- inzo- ndetse n'inzobere bitewe na buri rwego tuba dukorana narwo Uh, tukongera tukita no mu kibazo cyo gukumira no kuvura uh, uburwayi Mm, cyane cyane twibanda kuri ubu ngubu bwateza ubuhumyi harimo icyitwa ishaza glaucoma diyabete retinopatike ibyo byose ni indwara zi- zi- zitera ubuhumyi akabazo twibandaho uh, cyane cyane ubwo ni bwo bufatanye bwihariye tugirana na minisiteri tukajya tugakora ibijyanye n'ubushakashatsi kugira ngo tumenye uko ikibazo gihagaze uyu munsi mu rwanda icyakorwa n'iki mm, ahihutirwa na- n'ihe eh, ubundi tugakorana n'uburezi kugira ba ba- ba- ba bantu dukeneye za mbaraga dukeneye zivura nazo mm, nabo babashe kuboneka kandi baboneke bafite koko ubumenyi buhagije Mhm.
Eh, tukaba na kaminuza y'u rwanda eh, iyo bita ya koleji koleji y'ubuvuzi departema y'ubuvuzi bw'amaso Mhm. Ye mutubwiye zimwe mu ndwara mufashamo fondasiyo fred hallows ifasha mu byerekeranye no kuvura amaso ku buryo bwihariye muvuze nk'izo ndwara z'amaso bita ishaza cyangwa se glaucoma hari zimwe mu ndwara zikenera kubagwa kugira ngo uh, ikibazo umuntu yari afite mu maso gikemuke iyo fondasiyo yifasha mu- muri ubwo buryo nabwo
cyane rwose by'umwihariko ishaza eh, ishaza mu ndimi z'amahanga bita kataragita I- iki- iyi ni indwara rwose ivurwa igakira ariko kubwo kutamenya ukaba ushobora kumara n'imyaka makumyabiri udashobora no kubona eh, u- uwazunguza ikiganza imbere y- y'amaso yawe Mm.
Ki- ni ni ikibazo gi- gikomeye cyane ariko iyo ubashije ku- kwegera aba baganga babihuguriwe cyane cyane mu minota itarenze makumyabiri utaha ubona rwose ikibazo cyawe kiba kimaze gukemuka Mhm. none abarwayi mubageraho gute cyangwa bo babageraho gute bafite nk'ibyo bibazo by'amaso
murakoze cyane twebwe nka nka fondasiyo za fred honozi ntabwo ari twe tuvura duk- duk- dukoze ikiganza ku murwayi Mhm.
ahubwo muri bwa bufatanye na minisiteri y'ubuzima yo isanzwe ifite ibitaro isanzwe ifite eh, n'abakozi ya- ya- yashyize mu nshingano n- n'ibindi byankenerwa byose mu mu- mu ntara no mu turere dutandukanye tw'igihugu hariya aho hari eh, ibitaro by'uturere abarwayi baramenyeshwa ko u- ubu burwayi buvurwa bugakira wa muganga w'amaso uhari a- uramusanga agakoresha bya bikoresho afite eh, by'indashyikirwa mu gusuzuma akareba ikibazo ufite mu jisho yasanga ari ikibazo cy'ishaza uba ufite amahirwe y'uko uzabona umuganga w'inzobere akaza akaribaga maze ukagarukana ubushobozi bwawe bwose bwo kubona neza Mhm.
ni arwayi yaza gusa ntabwo nakubwira ngo umunsi waziyeho bakabona ko ufite ikibazo cy'ishaza niwo munsi batunganyiriza Babaga, mhm.
ijisho ahubwo ufata randevu Mm, nk'ibisanzwe kimwe n'abakozi no yes gahunda yo kuzagaruka noneho mm, ya- inzobere eh, ikazabasha kuza kubafasha kuri ibyo bitaro by- by'akarere maze ah, eh, abafite ibibazo byose n'ibindi byose byananiranye byaheze mu- mu biturage iwacu bigakira
Yemwe. murakoze cyane madame eliane nderimana kuri ibi bisobanuro murimo kuduha iki kiganiro rero murisanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika umwanya bakabaza bagatanga n'ibitekerezo nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire filiberi filiberi turi kumwe aha turi kumwe ndi kubumva hano ikinihira Ye, urakoze cyane kwitabira ibiganiro by'ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
aha njyewe ikibazo mfite Ah, iyo fondasiyo yabo ese iyo i- umuntu afite ikibazo cy'amaso akaba nta bushobozi afite kuba yakivuza ese bagira icyo bamufasha bakamwishyurira byose ku buryo ya- yakira amaso na- nta kintu kimugoye ku- kubera ko ku- ku- kubona amafaranga yo kwivuza biba bigoye Mhm. Ye.
Mm, ese ese byashoboka ko bamwishyura byose ku buryo amaso akira neza nta ki- nta kintu kinini atanze kubera ko ubushobozi buba ari ntabwo Mhm. urakoze cyane filiberi
saa namwe murakoze kabisa Eh, reka twakire na frank hanyuma mbone umuguha umwanya eliane abasubize frank u- turi kumwe
ndabumva neza cyane ye wowe urahagana hehe ndi i karongi i karongi iburengerazuba ye ikaze ku ijwi rya amerika nawe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ngewe ikibazo nabaza Mm.
nk'ubu hano i karongi eh, hari umwana nzi wavukanye ikibazo cyo kuta sinzi niba nabyita gute ariko a- amaze imyaka cumi n'itanu Ba- ba- baramuvuje amaso biranga kugeza n'ubu bamubwiye ko noneho agomba kuzajya hanze ngo- ngo mu bushinwa ese noneho wa- aravuga ati ese ko ubushobozi ntabwo bi- bi- bizagenda gute ubwo nyine uba usanga avuga ati niho hahandi ubwo ni ugupfa no gupfa mbese i- iyo fondasiyo ni iki yafasha nk'uwo mwana kugira ngo nawe abone uburenganzira bwo kuba eh, yaba muzima
ni umwana wavutse atabona Eh, ntabwo yigeze abona na rimwe cyangwa bya- Ntabwo hari ibintu yigeze byagiye abona biza na- buhoro buhoro Kun- kuno abana umwana atangira kureba bakajya bamwereka akantu akagakurikiza amaso Mm, we ntabwo byigeze bibaho Ba- babimenye rero ny- nyina yabaye nk'utabyitaho kuko yasaga n'ubahana mu cyaro babimenya ahashize a- umwaka n'igice kugeza n'ubu byaranze bamubwiye ko azajya hanze ngo akaba ariho wenda bamufasha kandi ubushobozi ntabwo iyo fondasiyo ni iki yafasha umuntu nk'uwo ye, urakoze cyane frank reka nk'umwanya ye, reka nk'umwanya eliane abasubize Ah, eliane mwaba mwumvise filiberi na frank eh, ibibazo byabo Ah, cyane cyane biraganisha no ku bu- biraganisha ku bushobozi bukeya icyo fondasiyo ah, F- fred harows ishobora gufasha kuri abo bantu cyangwa se niba nk'aba bantu baba bavukanye ubumuga bakavuka bak- nk'uwo mwana wavutse atabona nawe aba mu bo mu iyo fondasiyo ishobora gufasha cyangwa ifasha abavutse babona hanyuma bakaza kugira ubumuga buhoro buhoro
Ah, murakoze jene ku- kuri ibi bibazo by'aba bakunzi b'ikiganiro cyacu babajije Ah, ndabanza kuri izo filiberi y'ikinihira ah, ku bijyanye n'ubushobozi bwo kwivuza Ah, twebwe ntabwo dukorera muri sisiteme inyuranye n'iyo leta ikoresha ni ukuvuga ngo minisiteri y'ubuzima yateguye gahunda y'ubwisungane mu kwivuza kandi ishishikariza buri wese kuba abarizwamo iyo ufite mituweli mu kwivuza ni ukuvuga ngo cya kibazo cyawe cyo kuvuga ngo kwivuza ni umutwaro ntabwo rero bikikubereye umutwaro mu by'ukuri kugira ngo ijisho ryawe rimwe rivurwe riramutse rifite ikibazo cy'ishaza amafaranga make wakwishyurira ni ibihumbi mirongo itandatu byaba urakoreshwa n'ibindi jisho rero harakorerwa n'ibindi jisho ukafata ibindi bihumbi mirongo itandatu udashyizemo ibindi bibazo bishobora kuba gucumbikirwa mu bitaro kugira ute kuko uvune kuburyo niba uramaramo umunsi umwe cyangwa ibiri bitewe n'ikibazo cyawe aha rero ni iyo uri muri gahunda uje ufite mituweli biroroha cyane kuko urishyura ya mafaranga make yishyurwa kuri mituweli icyo bita tike moderateri indi yose leta ikayakwishyurira muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza kuko ubuvuzi bw'amaso bubarizwa mu zindi ndwara leta cyangwa se rwanda kandi biri kuri lisitemu y'ubwisungane mu kwivuza iyo udafite ubushobozi aho utuye baba babizi uba ufite ya karita y'abatishoboye nabwo nanone leta irakuvuza ijana ku ijana nta kibazo na kimwe ugira pe ndumva ideni rwose aho ubarizwa niba ufite ikibazo bikaba bizwi aho ngaho ushobora kuba ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza y'icyiciro ubarizwamo nuyitwereka uzavurwa rwose nta n'ikintu na kimwe bazakubaza rwose abantu bavurwa nicyo kimwe na na frank w'ikarongi uyu mwana ntabwo nzi neza umuganga abaganga bashobora kuba baramubonye cyangwa se uburyo iwabo bitabiriye kumuvura ukiri muto kuko ikibazo cye reka tuvuge ko bifatanyije niba cyarishaza ishaza ashobora kuba ikibazo cy'ishaza umuntu avukana icyo bita kataragite kujenikani iyo aramutse yivukanye rwose umuganga akayibona hakiri kare muri ya myaka mito utararenza igihe urabona ko ufite abana benshi bazivukanye ariko ubu barabona basubiye mu buzima busanzwe bariga bafite n'ibyerekezo bihambaye cyane nabo bo kugira ngo abaganga bavure amaso mu buryo bushimishije cyane none se riyana
imyaka cumi n'itanu sinzi ikibazo neza umuntu yaba afite ariko iyo yamutse arishaza haba harimo kuba harabayeho gukererwa ye none se n'ubundi nk'uko yabivuze frank ntabaciye mu ijambo frank nk'uko yabivuze yavuze ko mama w'uwo mwana asa naho yabirangaranye ntabikurikire kare kandi abona ko umwana umushyize ikiganza mu maso ubona ko adakurikira aho urimo kwerekeza iyo myaka cumi n'itanu irashize ubu se hari amahirwe tuvuge harimo nk'iryo shaza ubu yaba yaratinze cyane ku buryo ntacyo babikoraho
arishaza rwose baba ntacyo babikoraho kuri ubu ariko biramutse tuvuge ari ikibazo cyo kutabona neza hari abantu babona ariko bakanyemeza cyangwa bisaba ubundi buhanga cyo bita no vijoni byo bishobora gukorerwa guhabwa indorerwamo zabigenewe n'abahanga ariko iyo serivisi ntabwo tuyifite hano mu rwanda icyo nabyo ntabwo ntabwo turegira mu rwanda nabyo biri mu bintu minisiteri y'ubuzima yafatanyije n'abafatanyabikorwa bayo mu buzima bw'amaso nayo bateganya nabyo gutanga muri iki gihugu
kugeza ubu hari abo mwabonye bajya bananirana kuvurirwa mu rwanda yenda bitewe n'ibikoresho cyangwa se ubushobozi bundi bw'abaganga noneho bakajya hanze ko wumva nk'uriya bamubwira ngo agiye mu bushinwa nibwo yavurwa
sinavuga ko kuko icyo kibazo ni gito cyane kuko kingana na rimwe ku ijana kingana na rimwe ku ijana ku buryo nta ni gito cyane ntabwo navuga ko ko baba bahari benshi niba bahari ni bake kandi serivisi zishobora kuboneka hatari kure hano turi muri east africa muri kenya bavurwa ariko ibindi rwose mu rwanda hafi ya serivisi zose z'amaso ziraboneka hano mu rwanda none muri makeya tuvuge nk'uyu mubyeyi cyangwa se uyu frank wabarizaga uyu muturanyi we umuntu yamuha nama ki kugira ngo uyu mwana aracyari muto we y'imyaka cumi n'itanu ubwo urumva ko no kwiga bishobora kuba bitarigeze bish- bishoboka umuntu yamuha nama ki
Um, avuze ko ari karongi sinzi Mm, igihe yaba ni Karongi.
aherukira kwa muganga kuko niba afite imyaka cumi n'itanu uyu muntu ashobora kuba aheruka kwa muganga sisiteme zitarubakika nk'uko ziri uyu munsi wa none namugira inama eh, yo kubanza kujya kwa muganga ku muri sisiteme isanzwe tujya ku kigo nderabuzima hariho abaganga bahuguye kwita ku buzima bw'amaso akamurera akam- aka- byaba ngombwa akamwohereza ku ku- ku bitaro byisumbuyeho eh, aha- aho azagera ku bitaro byisumbuyeho azahasanga umuganga w'inzobere ubizi akazamurebera akamugira inama akamugira ati ikibazo cyawe ni ishaza warakerewe ikibazo cyawe ni low vision ntabwo dufite ubushobozi hano ujya mu- ahantu bak- ah, i runaka Mm. Ye, ni inama nziza mumugiriye rwose kuko gashobora kuba barabonye ko atabona baka- bakavuza babona binaniranye bagaterera iyo Ah, kuba rero mu- bamushishikariza gusubira kwa muganga bakareba ikibazo kirimo nabyo ni ikintu cyiza cyane Ye, reka twakire na daniyeli daniyeli uranyumva
ego ndabumva cyane mwiriwe wiriwe neza urahagana he
aha mu ntara y'amakamba mu burundi Mhm. ye ikibazo cyawe
ego nagira ibarize umutumire kuri kuri ibi bijyanye n'uburwayi bw'amaso bute butera n'uruhumyi Mm.
nimba ubu burwayi ntabwo bwaba bujyanye n'uruhererekane rw'i- rw'imi- rw'i- rw'imiryango ugasanga ni umuntu aba yarayirwaye mu muryango hanyuma umwana mukomokaho akazayirwara icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri nacyo turamaze kume- tugiye muri rusange indwara- indwara y'amaso urebye ku yindi migabane y'isi cyangwa mu bihugu biteye imbere umengo nta- ntibakunze kuba barwaye amaso cyane ku rugero cyo kimwe n'urugero rwo rwo muri ibi bihugu byacu none ntabwo iyo ndwara yoba iterwa n'imirire mibi na nyaburya muri afurika turi mu bihugu bitaratera imbere cyane hanyuma ikindi kibazo nomubaza nomuba- nomubaza nisunze umugani aba- abafaransa bakunda guca ati vomye prevenire kegerire ni iyihe intu- ni iyihe inama yotugira kugira ngo twikingire uburwayi bw'amaso hari uko tworinda kuza kwivuza murakoze Mhm. urakoze cyane daniyeli Um, m- mbo- twa- twavugaga ko tugomba kwibanda cyane ku byerekeranye n'ubufatanye hagati ya minisiteri y'ubuvuzi y'ubuzima mu rwanda n'iyi fondasiyo uh, fred hallows iriane ndererimana akorera ariko kwi- kwirinda koko ni ngombwa ubwo ntabwo turi bujye cyane mu byerekeranye n'u- n'uburyo bwo ku- kuvura nyirizina cyangwa se ku bijyanye ne- ne- n'icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde Mbo- ashobora kubaha inama ariko ubwo ah, ntabwo turi bujye cyane mu byerekeranye n'ubuvuzi nyirizina Ah, daniyeli mwamubwira iki eliane
Yes, eh, mwakoze jeniya daniel ku kibazo cyawe ufite birashoboka ko i- zimwe mu ndwara z'amaso bihe- zahererekana mu muryango icyo ki- birashoboka Eh, ariko ibivurwa rwose biravurwa nka- nk'ishaza iyo ubonye umuntu atabona nta mpamvu yo gutindana ubwo burwayi mu rugo ni umwana wavutse atabona ntavurwe ntajye kwa muganga hari gorokome gorokome usanzwe bimera nk'aho ugize ikibazo cyo kugenda sha ni ukuvuga aho urebera aho amaso yawe agera cyangwa se impande amaso yawe ushobora kurebamo zose zigenda za- zigabanyuka ku buryo bishobora kugera bakamenya aho urebera mu mu tiyo cyangwa se mu mwenzi Mm.
iyo rero nayo ni ni- ni- ni- umuntu ashobora kwibeshya ko akibona kuko aba ari ababona ariko u- iki- aho arebera sha areberamo iragabanyuka Mm.
Iba yara- yaragabanutse cyane Mhm.
so nabwo ari arabimenya iyo agize icyo kibazo icyo gihe azibona ko agenda a- rimwe na rimwe akubita a- a- a- agonga Agonga ibikuta ibintu.
mu buryo atazi akabona Mm.
Eh, agonga ibintu ni ukuvuga ababona ibintu gike abibona ariko ari so ni byiza ko ibyo ngibyo wari uvuze ngo uburyo bwo kubyirinda n'ubundi kubisaba ni ukubyivuza ni ukubimenya no kubyivuza iyo ubonye ikintu kidasanzwe ari icyaje ku jisho ari imirebere idasobanutse jya kwa muganga bakuvure twe fred holozi foundation dukorana na kirinike dore mu burundi naho bashobora kuhabona serivisi na vision center zose ziri aho ngaho nyinshi dukorana nazo urumva ko nawe mufite amahirwe yo kubona ubuvuzi bw'amaso nanone ku bufatanye na the fred holozi foundation babajije ngo mbese imirire nayo ntiyaba ibifitemo uruhare nibyo imirire naho ishobora kugira uruhare ku maso cyane cyane kuri kubura kwa vitamine a mu mubiri hari icyo yagabanyaho ku bushobozi bw'amaso ni ukuvuga ngo turiye indyo irimo vitamine a cyane cyane imboga n'imbuto nanone hari icyo byadufashaho mu kongera ubushobozi bwo kubona yararenze ngo mu mahanga cyangwa ibihugu byateye imbere ntabwo bagira ikibazo cyo kurwara amaso nk'iwacu ariko nabo barakigira pe ku buryo rwose utavuga ngo hari uwo cyasize inyuma ibibazo by'amaso nk'iyo tugeze no kuri kataragiti yari n'ibindi bintu ko ikibazo cy'ishaza ni nk'uko umuntu amera imvi ahanini ni uburwayi bufata abantu bakuze bageze mu myaka mirongo itanu kuzamura icyakora birababaje kuko iyo myaka ahanini hano iwacu muri afurika akenshi niho baba bakorera umuryango batunze imiryango bivuze ngo ugize ingorane ugafatwa n'ikibazo cy'ishaza ari wowe utunze umuryango ni ukuvuga ngo ni igihombo nyine ni ibibazo umuryango urahura n'ikibazo cyo kubura uwawukoreraga ahubwo atabe ko bamutanika atabe ko banamuranda atabamuyoba n'ibindi bibazo byinshi byaba bishamikiye kuri ibyo
rwose
ndaringereje kumusubiza uko nshoboye ndumva mumusubije neza cyane nk'uko yabivugaga yenda icyo nabunganiraho ni uko biriya muvuze by'imirire koko nibyo ashobora kuba nko mu bihugu wenda byateye imbere bashobora kubona imirire myiza kurusha iyo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane nko kuri biriya bya vitamine mwavugaga zishobora gufasha amaso vitamine a bakura mu mboga no mu mbuto hari abatabona izo mbuto zihagije cyangwa izo mboga zihagije kubera ubukene ariko ni kimwe nyine mu bishobora kuba byafasha nk'uko mwabivuze hanyuma ziriya za gorokoma umuntu areba akabona arebera nko mu itiyo kandi akabibona ko bigenda bigabanuka ariko wenda ntanabyiteho hanyuma iriya kataragite nayo ifata abantu bakuze mu bihugu byateye imbere ni uko mu buryo bisuzumisha buri mwaka ntanze nk'urugero rw'inahangaha ni uko iyo ugiye kwa muganga buri mwaka kugira ngo barebe uko umeze bareba no mu maso barahasuzuma hari ibyo bashobora umuti bashobora gushyiramo kugira ngo babashe kubona neza ikibazo ufite hari amafoto bashobora gufata ku buryo bashobora kugereranya uyu mwaka n'utaha n'uzakurikiraho uko uburyo bwawe bwo kubona bwagiye bugabanuka ikibazo waba ufite bakakibona hakiri kare bakavura kandi nk'uko Eliane mwabitubwiraga kuvurwa hakiri kare ikibazo kibonetse hakiri kare kuko umuntu aravurwa kandi agakira reka twakire na Stanislas Stanislas uranyumva
neza Eugenie Mukankusi wiriwe urahagana hehe ndi kigali mu rwanda mu murenge wa burega mu karere ka rurindo sanisirasi karahanyuze yego karahanyuze umeze ute umeze neza nta kibazo mu rwanda akazuba karimo karava n'amasaka arimo arera n'ibishyimbo nta kibazo ese karahanyuze ni akazina baguhimba cyangwa ni iryawe ubu niko nitwa nitwa karahanyuze stanisirasi
nuko nuko ndagira ngo rero nguhe umwanya noneho utange igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo nagira ngo manze mbashimire nshimira n'umutumirwa urakoze nicyo nagira ngo mwibarize hari abana b'impinja hari abana bakunda kuvukana amaso bakavuga ngo ni amaso yo mu nda ngo ntabwo avurwa no kwa muganga ngo avurwa no mu giturage nyinagira ngo manze mwibarize ese kwa muganga koko ntabwo bayavura avurwa no mu giturage icyo ni cyo cya mbere nagira ngo mubaze ikindi cya kabiri nagira ngo mubaze ese nk'imbuto zitwa karoti koko nk'uko babivuga zaba zivura nk'amaso murakoze cyane ijwi rya amerika Yes, Stanislas urakoze buretse kugenda ube hafi ashobora kugira icyo akubaza reka muhe umwanya ahita gusubiza mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika ashobora kuba yenda Liliane ashobora kugira ikibazo yakubaza um, Liliane mwasubiza karahanyuze
karahanyuze aravuga ngo amaso yo mu nda gusa biri bungore kumenya ayo maso yo mu nda nayahe kuko ubwo mu rurimi wenda rw'amahanga ndajyanye na na congenital heart ni simbizi
uragira ngo umubaze ari ku murongo ari ku murongo niba hari ikibazo mushaka kumubaza mwakimubaza nari nanze ko yahita agenda
ayo mu nda afatata abafata biba ari ikibazo kimeze gito
karahanyuze ni mumusubize ubanza ngo yavuyeho
nari nk'uko nabivuze ari ishaza wavukanye ikibazo cy'ishaza biravurwa ariko hari amaso akunze kugaragara usanga abantu benshi bafite tuvugiye yo kubyiringira bakabona amaso aratukuye aratukuye simbizi ayo ngayo ni amaso ni alerisi ni alerisi ahanini iterwa n'ikirere usanga iterwa n'ikirere cyangwa se n'aho uba mu nzu hari n'igihe biza bigashira bitewe n'icyabiteye
kuko ayo ngayo ntabwo kuyavura ntabwo byakoraho kuko ahubwo bashe kuvura iyo icyo kibazo gitera alerije nariyo ikuyemo icyo kibazo kindi ariko kwa muganga baragufasha ku buryo uburibwe bugabanyuka ukabasha kubaho neza utababara bwose iyo ugeze kwa muganga barakuvura kandi birababaje kuba wibwira ko hanze ahavuga ngo bavura ba baganga batabyigiye ibyatsi bafata bagashyira mu maso abantu benshi hari abantu benshi bagiye baza kwa muganga baje kwivuza amazi yarenze inkombe kera bitewe n'uko bagiye kwivuza amagendano gashyira ibyatsi mu maso noneho ububasha bwo kubona ubushobozi bwo kubona bakabwica umuntu akaza yahumye yakirashije nta n'ikindi muganga yakora rwose ahubwo mwirinde kujya kwivuza amagendo ijisho kuko kwivuza ijisho amagendo
Liliane hari uriya karahanyuze yagarutse kuri telefone nagira ngo ubwo agusobanurire noneho karahanyuze uranyumva ndimo ndabumva neza ijwi rya amerika ye Liliane yaragufitiye ikibazo hanyuma turakubura akubaza kuri ayo maso y'abana noneho mushobora kumubaza
urareba nk'abana b'impinja hari umwana uvuka ari uruhinja noneho akarwara amaso mu maso hakajya hazamo ibintu by'ibirishyi noneho wajya kumuvuza kwa muganga nk'abaturage bakakubwira ngo huya ntabwo kwa muganga bayavura ngo avurwa n'igiturage nibyo nagira ngo musobanuze
ni imirishyi igaragara mu maso kuko yakubazaga uko umwana aba ameze niba aba yavutse niba ari nk'ishaza yavukanye cyangwa ikindi kintu mu jisho riyane mushobora kuvugana nawe noneho
ndimo ndabumva icyo nagira ngo mubaze nyine hari telefone irimo gucika ntabwo nzi niba ari iy'umutumirwa wacu Eliane turi kumwe Eliane uranyumva ushobora kuba ari telefone ye icitse ahari ye
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ikiganiro cyerekeye ubuzima amagara y'abantu turimo kuganira ku byerekeranye n'uburwayi bw'amaso aho fondasiyo fred hallowze ifatanya na minisiteri y'ubuzima y'u rwanda mu kwita ku bibazo bitera ubuhumyi ahanini umutumirwa wacu ni madame eliane ndererimana ushinzwe porogaramu muri iyo fondasiyo fred hallows twari turimo tuganira rero ku byerekeranye n'amaso umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika stanislas karahanyuze uri i kigali rurindo yarimo abaza ibibazo by'abana bafite bavukana amaso barwaye amaso hanyuma akabaza icyo umuntu yakora Eliane mushobora kubaza karahanyuze ibimenyetso yabonye bigaragaza ayo maso umwana aba yavukanye kugira ngo dukomeze
karahanyuze wenda bakubwira ayo maso watubwiye yo mu nda ibimenyetso byayo kugira ngo tubone ko tubafasha
karahanyuze ikibazo cya kara karahanyuze nanone yongeye yagiye ariko mu kanya yari avuze ngo haba harimo ibintu by'ibirishyi mu maso ngo umwana agakuba ubwo rero nanone turongeye turamubuze
ibibazo by'ibirishyi mu maso koko bishobora guterwa koko n'ikibazo cy'ukosa kuba yabivukanye yabyanduriye yabyandujwe n'umubyeyi yamubyara indwara rwose kwa muganga bavura ndetse umwana akivuka wavukiye kwa muganga bafite amahirwe yo kutagira icyo kibazo nanone dushishikariza kuvukira kubyarira kwa muganga kuko umwana ahita bamuha umuti w'amaso kugira bamurinde ikibazo nk'icyo ngicyo karahanyuze waba uvuze ariko nanone mu gihe nk'icyo kibazo kibonye cy'imirishyi umwana avukanye imirishyi ku maso agize imirishyi nyuma yo kuvuka musubize kwa muganga muganga ari bumuhe umuti kuko arawufite kandi yarabyibuze ari kuramukina ntabwo biri buvurwe mama agenda
karahanyuze ngo yagarutse ubwo sinzi niba yarateze amatwi ngo abe yumvise igisubizo mu muhaye hanyuma niba yumva hari ikindi kibazo yabaza tubone gufata abandi karahanyuze
yego yego kurimo kugenda uducika
ni ikibazo cya cyane tuwaka
none si byo Eliane avuze mwabyumvise ntabwo nari ndimo mbyumva neza yansubiza reka nyine manza mbe namusobanurira ayo maso uko aba ameze uruhinja rukavuka noneho amaso harimo ibintu by'ibirishyi rusa nk'urutareba neza kubikuramo ukagomba guhanagura bwacyo ukabona hajemo ibindi byahomeye nibyo nagira ngo umubaze kwa muganga barabivura nk'uko bavuga ngo ntabwo babivura ahubwo ni mu kinyarwanda babivura nicyo nagira ngo mubaza dusobanurire yari amaze gusubizaho ariko reka nongere muhe umwanya ubwo ubashe kubyumvira ubwo wari ubajije icyo kibazo cyari kiguhangayikishije Eliane
urakoze cyane kahanyuze sinzi niba hari ubuhamya wavuga ngo hari uwagiye kwa muganga ntibamuvura iyo ni indwara ivurwa kwa muganga utagakira neza cyane ahubwo abenshi babaye bagize ikibazo cy'ubuhumyi biturutse ko batagiye kwa muganga bagiye kwivuriza kwivurisha ibyatsi n'ibindi bintu bidasa ngo yavuka ikibazo cy'amaso ntabwo imiti ngo ariko mukagira ngo ni ibisanzwe ariko icyo gihe ntabwo ari ibisanzwe muba uguteye ubuhumyi atari kugomba kuba kugira icyo kibazo ni ukuvuga ko ubonye icyo kibazo cy'imirishyi bimubomora ku maso mu by'ukuri kwa muganga bari bubivure umwana ari bukire ariko nanone gikunda si ibyo by'uruhinja rukivuka bikunda kuba uruhinja butavukiye kwa muganga kuko kwa muganga umwana wese uhavukiwe ye ahabwa umuti w'amaso uruhinja rukivuka mu byo barukorera bya mbere mbere y'uko yambikwa imyenda cyangwa ashyikirizwa mama we gushyirwa umuti mu maso kugira bamurinde icyo kibazo wari uvuze
none karahanyuze u- uwo mwana uvuga baramu- baramuvuje cyangwa umu- umuntu arabyikorera ku giti cyangwa banga ngo ngo bivurirwa mu kinyarwanda agahanagura akongera agahanagura uko waba buriya ubizi rero Mm,
urugero natanga nahera nko ku mwana wanjye byamubayeho mm. yari yavukiye kwa muganga yari yavukiye kwa muganga Mm, noneho icyo kibazo kibaho noneho a- abaturage bakajya bambwira ngo ntabwo kwa muganga bayavura bamaze kundangira mu- mu kinyarwanda njyamo maze kujyamo zimaze kwanga noneho njya kwa muganga kwa muganga bampa umuti nkajya nywushyiramo mbona birakize ubwo icyo nasobanuzaga nagira ngo numve badashobora kuba n'abandi babyumvireho byarakize ariko ubwo sinasobanukiwe nimba ari kwa muganga cyangwa ari mu kinyarwanda bamuvuye ariko ukurikije ikibazo cya Eliane ubwo ngubwo urabyumva ibyo ari byo kuko nawe wa- wivugiye ko wamujyanye mu giturage ntibikire hanyuma ukaza kujya kwa muganga ubwo nizeye ko ari Eh, isomo nitaragira ngo wakuyemo nawe basobanure.
wumva ahantu ugomba kujya
Eh, sawa murakoze cyane ijwi rya amerika rwose urakoze cyane Eliane mwamubwira iki mbere yuko twakira undi mutumire ana ko undi mukunzi w'ijwi rya amerika Eliane
karame ndabumva Eh, na- nagira ngo numve niba hari icyo mwongera ku kibazo cya karahanyuze cyangwa se mu butumwa mwagombaga kumuha hanyuma dukomeze dufata undi Eh, utegereje ikigaragara cyo ni uko wenda twakeka ko u- uwo mwana ashobora kuba yaranduye inyuma gato niba yaravukiye kwa muganga nabwo nanone ashobora kwandura nyuma gato ibyo ikintu cyo bita conjonctivite allergique cyane cyane cy- cyaba na nyine yaba conjonctivite infectieuse Ni- eh, kuri iyo ka y'uwo mwana ubu rero ushobora nabwo nawe utanduye ntabwo nzi iminsi yaciyemo hagati ariko kwa muganga niho hari ibisubizo by'umwihariko ku kigo nderabuzima hariyo abaganga babizigira ku bitaro hariyo abaganga babizigira ahantu hose ibijyanye n'ubuzima bw'amaso rwose ni ibisubizo gusa mu rwanda Mm, nawe yabyivugiye ko yagiye ku- mu kinyarwanda bikanga Eh, reka twakire Julius turi kumwe Eh, urahagana he
ni gisagara mu rwanda Mhm. Ye, ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, ikibazo cyanjye Mm.
nashakaga kubaza uwo mutumirwa Hello?
yego turakumva komeza nashakaga kubaza uwo mutumirwa Mm.
so ku kibazo cy'amaso umhereye wenda nk'urugero mukecuru nawe yagize ikibazo cy'amaso Mm.
aje kwivuza ahantu ni mu majyaruguru ahantu ku bitaro bya kabayama amaso ye barayabaga yari afite ikibazo cy'ishaza Mhm.
bigaragara bamubwira yuko yakize ariko niba byaratinze byamaze nk'icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri arongera nanone arahuma agira cya kibazo Mhm.
ni ukuvuga muri make ntabwo uzi neza ko abo bantu bak- aribo bakorera muri izo ntara cyangwa se niba icyicaro cyabo ari i kigali gusa nta handi umuntu yababonera urumva ni ikibazo bo bakorana na minisiteri y'ubuzima
bakorana na minisiteri y'ubuzima Mm. ntabwo ari bo bavura aba barwayi
Eh, noneho ikindi cyo- cyiyongeyeho hari nk'ukuntu wenda nanjye nihereye wongera nk'ikibazo wenda cyo kubyimba nk'ibitike by'amaso ariko ejo bikongera bigakira ibyo simbiha agaciro cyane kumva ko hari ibintu bisanzwe nanone wenda nk'abantu abaturage mu buzima busanzwe bashaka ukuntu bohe- boro- boroshya wenda nko kwa muganga umuntu yaba agiye nko kwivuza wenda niba ari malariya cyangwa se n'iki bakaba banamurebera ko nta kibazo cy'amaso yari afite ibyo nabyo byafasha abaturage kuko hari n'ubyumva gutyo akabifata nk'ibyoroshye bikarangira Mm.
kandi None- ari ikibazo gikomeye Mm, none se Ndetse wowe niba- Julius wowe iyo ibi bitsi- ibyo bitsike bibyimbye urabigumana aho ngaho gusa ukarekera aho ngo bizikize biza kenshi ugakomeza uga- uka- ukabigumana bikikiza
Oya, njyewe biraza rimwe rimwe bigakira ubundi gutyo cyane nk'iyo izuba rivuye nibwo nkunda kuva wenda ikibazo cy'u- cy'iyo- nibwo nkunda kugira ingaruka iyo niriwe ku zuba cyane nibwo bimbaho nkumva nagera mu rugo bikaba birakize apu nkumva ari ibintu bisanzwe gutyo nkabyihorera ariko urumva ni ikibazo muri make kandi amaso nanone kwivuza amaso hano mu rwanda amereye kuri mukecuru ni ibintu bihenze cyane
Mhm. Ye, usanga ariko- ari Mhm. E, ibyo ari byo byose ubonye ikibazo ibyiza inama nakugira ni ukujya ubaza muganga ukanamubwira n'ukuntu bikugendekera byibura ukaba- Aha.
ukabona ubufasha aho kugira ngo ubigumane hata ejo hatazavamo ikibazo gikomeye
Eh, ikindi nyine mwamutubariza niba Arakumva.
bakorana na bakorana na leta cyangwa nibo ku giti cyabo bikorera
ye urakoze julius eliane Aba- Mm, Ah, mwumvise namwe ibibazo murakoze.
Eh, iki kibazo cy'umukecuru we abaza yarabazwe i- iryo shaza ri- bi- bigakira akongera nanone hakongera akaza ni ukuvuga ko ari irindi riba rije cyangwa rishobora kuba ari iryo rya mbere riba ritarakize neza
Um, ikibazo ntabwo nahamya neza wenda arimo aravuga ko ari ishaza ariko ashobora kubagwa n'ibindi bibazo by'amaso bitandukanye bishobora kubaho ibindi bibazo bi- bi- bikene- bishobora gukenerwa kubagwa ku jisho ariko um, i- inama agirwa iyo wavuwe nka gutyo ukagira ikibazo ubundi muganga aba ahari bagaruka akakurebera hari ikibazo gihari akakubwira ko ki- uko akakubwira imiterere yacyo yaba a- bitari mu bushobozi bwe dufite inzego zigiye zubakitse nk'uko nabivuze kuva ku kigo nderabuzima kugera ku bi- ku bitaro by'iki- by'iki- by'icyitegererezo barakohereza ukagera ku bitaro by'icyitegererezo ko ntabwo ntabwo u rwanda rugarikiye ku bitaro bya kabaya gusa Mm.
ese wa- wasubiyeyo inshuro zingahe wabonanye na muganga yakubwiye iki Eh, ibintu nki- kuko ibijyanye n'ishaza rwose iyo ari nta- ari ishaza nyashaza nta bindi bintu eh, bindi mm, rwose ishaza ni ukuvurwa ugakira ukabona Mhm.
Eh, yeah.
Ibi- ibi se yavugaga ngo byo kubyimba amaso hanyuma akabi- eh, yagiye ku zuba hanyuma akabyi- akabyihorera yajya mu nzu bigakira akazongera ejo cyangwa ejo bundi bikongera bikaza ho mwamuha nama ki
Ah, ibyo nabyo ntabwo namenya biba biri mu- ku maso he cyangwa mu maso he kuko eh, igice cy'ijisho ni ki- ni kigari ukuntu bisaba ngo n'ubundi muganga aba ari we umurebera cyangwa se nyine avugane na muganga amubwi amusobanurire uko biba bimeze noneho amugira inama y'icyakorwa mu gihe asanze ah, ari ibibazo kuko bijyanye n'amaso bitajyanye n'ibindi bibyimba by'umubiri
Mhm.
byavurwa mu bundi buryo Yeah.
Mm. ye begera abaganga rero reka twakire na gerard gerard uranyumva ego ndabumva ku ijwi rya amerika mwakunze gutumira uwo muntu mwanyumva Eh, turakumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
jewe ikibazo nashaka kubaza nashaka kubaza ikibazo kimwe mbona kira kinshikira gatoya ku bintu urabona mwavuga ibintu by'amaso urabona amaso ni ikintu cya mbere cy'ingenzi umuntu atekereza kuba afite gikomeye kuko niyo atubonera hafi cyangwa kure ibyo ni ibintu birema by'ingenzi nk'uko uwo mutumirwa w'insabwe mu bintu by'amagara y'abantu ari kubisigura nashaka bishobotse anyishyure kano kabazo we hari ukuntu ku jisho ry'iwanjye nasomye cyane nkamara umwanya munini ndiko ndasoma igice kimwe kica kimera nk'iki- nk'ikirunguriye ikintu cyose kirunguriye ugasanga ukamengo kuba kikarungurira cyane rwose mu alo Ye, ku- kurungurirwa ubwo ni ukuvuga ko riba rimeze gute kugira ngo Alo?
twumve ko tubyumvikanaho neza iryo jisho riba Alo?
rimeze gute turakumva turakumva gerard
Eh, ijisho rimwe rigatari ritukura cyane mugabo irindi rikomeye nashaka kuwuanzigurira n'inzego zinomeye n'icyo riva ko niho usanga urwise mu rwanda leta avuga yuko ibintu ibi ntazi kujya mu kirundi ivyo vrema ntibiba ntibibaho aba kwa muganga niho ibi by'amaso hari abantu usanga ngo bari baragwa amazi ugasanga bariko barashiramwo barashira cyane cyane nko mu cyaro ugasanga bariko barashiramwo ubuki mu maso ibindi biti ibindi miti yamabura mu ishyamba ibyo rero abanyagihugu ntabyo baramenya yuko abizi by'amaso umuntu arwaye bashobora kugera kwa muganga ari rero nashaka kubaza muganga yabizobereyemo ko egome ariko aravuga ibintu by'amaso bujyanye n'ubuzima none wowe uri kwaraba ijisho ivunjisho y'ijisho ry'umuntu akuze n'iry'umwana ko kenshi uri kwaraba bigafite bidasa iyo shajoma iba ryari ko umuntu usanga ari umuntu usanga ari umuntu akuze afite ijisho bengoro rirahindukiye n'abantu usanga nk'umwana rirahinduye ugasanga n'undi mwana afite nk'ijisho risa nk'umukuze risa gusa nk'umuhondo mugabo wose y'amazire umwana agenda arakura ugasanga ijisho rye rirahinduka hari abantu rero basanga nk'ababyeyi ugasanga bacagira nk'ubwoba bakabona nk'umwana ijisho ryiwe risa nk'umuhondo akasibaza ngo ararwaye ndashaka kumubaza ijisho riba rikomeye ryari riba rigoye ryari n'umuntu akuravye canke akuravye ibimenyetso akavuga ati wowe urarwaye ijisho canke urakomeye kuko hari abantu batazi ikuru batandukanya ijisho rigwaye kuko kandi akavuga ati ijisho rigwaye risa n'umuhondo atarisonga akumva ari yarezene afise kire kintu shoze zimusanga ameze ameze nk'urwaye abaganga bamupimye ugasanga ararwaye bavuga yuko indwara ye gerard ikibazo cyawe cyumvikanye ntabwo turi bujye mu byerekeranye no kuvura ijisho nyirizina ariko ikibazo cyawe ndumva mbere y'uko muha umwanya ngo agusubize nashaka kubaza uravuga ngo iyo wasomye uba wasomye igihe kingana iki uba wasomye ahantu hari urumuri ruhagije biza buri gihe hanyuma ndamuha umwanya gusubiza egome wijeni aho kuntu bisoma umaze kumenya muri kuri sirabisi urumva ugasa nk'amasaha nkangahe ibintu ariko ndasoma vema ijisho riba rikomeye mugabo nubwo mba ndi ku muco ubuhagije hari ukuntu maze nk'amasaha nk'atatu cyangwa ane ariko ndasoma kuva ari kore pirimeri segondere nene nzizo veno pirimeri verisite ugasanga ibyo bintu byagiye bimba kuko nyene siniko no kumpa umuntu agenda kwa muganga asanga umva ntiko ndasoma pandare pirere do detante je suis à l'aise je suis à l'aise birumvikana rega n'amaso nayo arananirwa ukuntu uba urimo kuyasomesha cyane nayo ashobora kunanirwa icyo gihe cyose uba umaze ugomba kugerageza no kuyahumbya aho kugira ngo ukomeze utumbire ku rupapuro cyangwa kuri orudinateri wari uvuze reka reka muhe umwanya gusubize kugira ngo tubone uko ikindi nacyo ntabwo nagoye kubaza yuko umuntu kwa muganga cyangwa kubera kuko ntari kundatuma vrema je musare je musare zeme tuyo gusoma ugasanga nasuye kunanirwa ugasanga vrema ijisho ryatukuye ntabwo wigeze uvugana n'umuganga ngo umubwire ikibazo ugira
namubwiwe n'umuganga arambwira yuko ubwoko mubwira nyine yuko binanirwa mugabo kirafata umwanzuro wo kugenda twaravuye ku nyine kirafata umwanzuro wo kugenda urabona yuko atangwaye n'imwe yizera padare pirero de vacances de sante ubu basuye gusoma basanga maze umwanya munini ugasanga vrema haribura padare pirero de sante usanga
ye ubwo reka nze muhe umwanya agire agusubize ibyo ari byose hari ibyo n'umuntu yibonera ku giti cye ijisho ritukuye uba ubizi ko atari ko ryagombye gusa niba ryari umweru ukabona ryahindutse umuhondo hashobora kuba hari ikindi kibazo cyihishe inyuma niyo mpamvu umuntu agomba kwitabira kujya kwa muganga Eliane mwumvise gerard ibibazo abajije byerekeranye n'amaso n'imiti ndetse bakoresha irimo ubuki n'ibindi bintu byo mu ishyamba mwamubwira iki
mu by'ukuri ntabwo navuze kumva neza ikibazo ziraba afite ariko ugerekeranyije mu nzu ushobora kuba afite ikibazo cyo gusoma umwanya munini akaruha amaso yenda n'ibibazo by'amaso gutukura bagashyiramo imiti yo mu ishyamba nyine ntabwo navuze kumwumva neza ndumva ari ibyo bibiri navuga ariko gusoma gusoma cyane ukananirwa ni ibisanzwe mwakoze cyane kumusubiza neza bizima kuko yari akwiye gufata umwanya wo kuruhuka nk'uko bikwiye akwiye gufata kumenya urumuri asomeraho rungana iki nabyo ni iby'ingenzi inyuguti asoma zingana zite fonti y'inyuguti nayo zingana zite impapuro niba ari impapuro niba ari kompiyuta akoresha ni impapuro zera cyane zijya ni kompiyuta ifite urumuri runini cyane ibyo byose biri mu bibazo bishobora kuduteza ikibazo by'amaso tutabyitayeho cyane bisaba ngo ubimenye niba ufite ikibazo uringaniza urumuri usomera ahantu hari urumuri rukwiriye inyuguti zibe zigaragara zitari izisaba kumenyeza gushishoza cyane byaba ngombwa ugasaba ko ukajya kwa muganga ukagusaba ko bagufasha hari indorerwamo cyangwa se amadarubindi baguha atuma ubasha kuringaniza urumuri hari uburyo bwo kuringaniza urumuri hari uburyo bw'inyuguti kugira ngo zibone byose ufite icyo kibazo kwa muganga barabikemura ubundi kwa muganga iyo ubuze ibisubizo by'amaso tujya kwa muganga naho ibyo bintu bindi byo gufata imiti y'ibyatsi rwose ni ko ka kaga indwara umuntu aba yikuye atabizi byaba byiza nyaboneka ibyo byatsi bihagaze kuko amaso y'abantu benshi ubu yarahumye yarangiritse burundu uzasubira kubona bitewe n'ibiti nk'iyo ngiyo
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku bibazo by'amaso aho tuvuga cyane kuri fondasiyo fred hallows ifasha abantu ifatanya na minisiteri y'ubuzima mu rwanda kugira ngo abantu babashe kwivuza amaso mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakire patrick patrick turi kumwe telefone yawe patrick ko imeze nabi yego iyo ufite radiyo ariko iruhande rwawe wayizimya cyangwa ukayigabanya ku buryo twumvikana yego nayizimye icyo yewe urakoze ikibazo cyawe kumubaza umutumirwa yewe mu busanzwe nsanzwe mfite amaso atukura abantu benshi baguma bambwira ati ndagwaye ni iki nubwo ngiye kuva imyaka maze sindigera njya kwa muganga pe kwivuza amaso yatukuye ryari
ryari kuva jewe nkura hose baguma bambwira ko amaso yanjye atukuye umunsi waba usindigera njya kwa muganga kandi ntibimbabaza none ubwo bwoba ari uburwayi cyangwa amaso arashobora gutukura nyine ari uko bisanzwe bimeze gutya hamayeho n'ubundi muntu ushobora kubaza ati ufite amaso atukura akakubwira ati ibibi byinshi yabonye cyangwa n'ingorane nyinshi yahuye nazo akabona ese ibyo bintu byoba ari byo yuko umuntu uko abonye ibibi byinshi bishobora no kumuhindura amaso yiwe agahindura akarongera agaca asa uko kundi kuntu agatukura ibibazo byanjye byari ibiciro murakoze wowe uko uvuga atukura ni ukuvuga ko wari ukiri umwana kuva ukiri umwana mutoya cyangwa yagiye atukura buhoro buhoro
rero uko nagiye nkura abantu banywa bambwira ati ufite amaso atukura ufite amaso ari nk'ibintu bintu by'ibitoki mugo je ntiyigera mbabaza kandi nta no kwa muganga ndaje ntabwo wigera ubaza muganga ntibigutera amatsiko ngo ubaze muganga ugiye nko kwivuza ikindi kintu mubaze uti aya maso yanjye nakora iki ko buri wese ambwira ko atukura
oya ni ukuri bye kuko ntambabaza n'amashuri narasomye ntabwo nigeze numva mbabara n'ubu wenda ndakiga sindigera mbabara mba zinoza kuyivuza kandi ntababara gusa n'aho amaso adasa nk'uko abandi asa ntubaza ko niba ari indwara cyangwa ari uko umuntu ashobora kuvuka akigumira uko biragoye kugira ngo abe yakubwira niba ari uburwayi cyangwa atari bwo atakureba ko burya umuntu asuzuma n'umuntu areba urakoze cyane patrick reka nze mpe madame eliane ndererimana ijambo rya nyuma gusubiza muri make hanyuma tunasoza ikiganiro ndabona dusigaje umunota utuzuye eliane
murakoze cyane kuri uwo mukunzi w'iki kiganiro patrick anoza abaza ikibazo cy'amaso atukura ntabwo namwumvaga neza harimo urusaku bishobora kuba bimaze wenda imyaka cyangwa se igihe kirekire gusa amaso atukura bigeze kuba nkuyavugaho kare nabyo ashobora kuba akikora hari impamvu ariko nyinshi zitandukanye gusa ntabwo ari ikibazo yakwihererana ku giti cye aha aho uri mu burundi hari vijeni senta harimo abaganga bazi kuvura begere bakurebe ikibazo cy'amaso
ndagushimiye cyane madame eliane ndererimana kuri iki kiganiro tugiranye ngashimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma zuberi na inosa kimenyi namwe mwese abaduhamagaye n'abatanze ibitekerezo mwese mwese tubifurije ubuzima buzira umuze mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi